manda yakumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro muzindukanye na joe diane ninahazwenge kuhashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya tukayahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
urakoze diane nk'uko imenyerewe tuyahere mu yavugwa muri afurika abanyepolitike muri somaliya baremeranije ejo ku munsi wa kane urupapuro rw'inzira ruzobashikana ku matora mu cyizere cyo kurinda intambara ishingiye kuri politike ishobora kwaduka muri icyo gihugu cyo mu ihembe rya afurika ayo masezerano yatewe ko imikono n'umushikiranganji wa mbere mohamed hussein roble hamwe n'abakuru b'amaleta atanu ategekanya ko amatora y'abashingamateka atangura mu minsi mirongo itandatu iri imbere umushikiranganji wa mbere roble yavuze ko leta yiyemeje kuzoyashyira mu ngiro somaliya yari yateguye gutunganya amatora mu mwaka uheze ariko ntiyabaye kubera impari za politiki hamwe n'umutekano muke warushirije guhungabanywa n'abarwanyi ba al shababu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rivuga ko afurika ikeneye hafi imiliyoni mirongo ibiri z'incansho za astarazeneca hatarenze indwi zitandatu mu gihe abamaze guhabwa urucansho rwa mbere bakeneye gutegwa urugira kabiri ku gihe umuyobozi wa oms mu karere ka afurika dr matsidiso moeti yabivuze ejo ku munsi wa kane yemeza ko guhagarika isekeza ryo gucandaga abantu muri afurika bizotuma abatari bake bahasiga ubuzima kandi n'icyizere cy'uko uwo mugera usezeregwa kizovaho ibi bivuzwe na oms biri mu murongo w'uko urucanco rwa kabiri rutegerezwa gutegwa inyuma y'indwi umunani gushyika ku ndwi cumi na zibiri kugira uwazitewe aronke ubudahangagwa mu mubiri k'urugero rw'ibice mirongo umunani na kimwe ku ijana muri afurika y'epfo abantu hafi amajana abiri bakora umwuga w'ubusambanyi barihereje amabarabara i johannesburg ku munsi wa kane ejo basaba ko ubumaraya budakwiye guhanwa n'amategeko afurika y'epfo igereranwa ko irimwo abantu bari hagati y'ibihumbi ijana na mirongo ibiri n'ibihumbi ijana na mirongo umunani bakora uwo mwuga wo gucuruza imibiri yabo nk'uko amashyirahamwe y'abagiraneza abivuga ariko amategeko yo kuva ku ntwaro karyanisha miryango ya apartheid aracahana abadandaza imibiri yabo hamwe n'ababasambanya abo bakora uwo mwuga bavuga ko rimwe na rimwe bahohoterwa n'abo baba basambanye canke bagafatwa ku nguvu ariko bahitamwo kutitwara ku bapolisi kuko batinya gufatwa
Washington ijwi rya Amerika muyavugwa mu makungu umutegetsi w'ikigo cya ONU cyita ku burenganzira bwa muntu Michel Bachelet yavuze ejo ku munsi wa kane ko ibitero by'indege za Israeli muri Gaza bihitiye bishobora kwitwa ibyaha byo mu ntambara mu gihe roketi za Hamas nazo kwari guca kubiri n'amategeko mpuzamakungu asaba amatohoza mpuzamakungu ku ihungabanywa ry'agateka ka muntu muri israeli gaza no muri sijordaniya hano muri leta z'ubumwe za amerika abapolisi babiri bo muri leta ya washington ni mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu baragiriwe n'icyaha cyo kwica umugabo w'umwirabure yafiriye mu minwe yabo ariko aritabariza ko adashobora guhema umupolisi agira gatatu nawe yagiriwe n'icyaha cyo kwica nk'uko byashyikirijwe n'abacamanza ejo ku munsi wa kane umwirabure azwi ku izina rya manuel ellis yiciwe mu minwe y'abapolisi christopher burbank hamwe na matthew collins mu gisagara cya takoma mu kwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urupfu rufitaniye isano n'ugwishwe george floyd muri leta ya minnesota amezi abiri yakurikiye imitahe yo kubahagarika yaciye isohorwa kandi bashobora kuzofungwa wo guherayo
aloyize bigira urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutsa abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho mu gihugu c'u Burundi umupaka uhuza Burundi na Republika Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa Gatumba uzokugururwa ku munsi wa kabiri w'indwiza turabyishimiye cyane kuba bazugura umupaka kubera ni umupaka ufasha abantu benshi ingenzi nyinshi baba abakongomani cyangwa abarundi twebwe nk'abantu bato bato tubyakira neza tugiye kunguka ubuzima bwacu bwira bubandanya kandi bwari bwarahagaze twaragize ikibazo cyane cyane twabuze icyo twifashisha mu buzima ubuzima bwarahagaze ubuzima bw'ibibondo burahagarara aba ni bamwe mu banyagihugu baba mu gatumba bahora babeshejeho n'urudandazwa abakorera hagati y'uburundi na kongo biruhutsa kubera uwo mupaka uzongera gukora nyuma y'umwaka udakora muyavugezeho mu rwanda perezida w'ubufaransa emmanuel macron yaraye yemeye uruhara rw'igihugu ciwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane muri ano makuru murumva uko impande zitandukanye zavyakiriye nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika mu rugendo rwiwe rwa mbere mu gihugu cy'u rwanda perezida w'ubufaransa emmanuel macron yaraye asavye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane gutanga impano y'ikigongwe yiyemeje kandi ko igihugu ciwe kigiye kubungabunga ejo hazoza urwaruka aho guteba kuri kahise ku rwibutso ruri gisozi mu gisagara ca kigali aho yavugiye ayo majambo yose ijwi rya amerika ryari ryaharungitse mugenzi wacu wacu asumta kaboyi ku ijambo yavugiye ku rwibutso rwa kigali ruri ku gisozi nyuma yo gutambagizwa ibice birugize perezida macron yagaragaje kwicisha bugufi aho yagize ati mpagaze aha imbere yanyu nciye bugufi kandi niyoroheje nazanywe no kwemera uruhare rwacu ati kwemera aya mateka n'uruhare rwacu ni ikimenyetso kidashidikanywaho tubikoze ku bushake tubyikorera ni umwenda ku nzirakarengane nyuma y'igihe kirekire ducecetse perezida macron yavuze ko jenoside itagwa nk'imvura ahubwo itegurwa binyuze mu kwigarurira imitima y'abazayikora n'uburyo izakorwamo kugeza ishyizwe mu bikorwa icyakora perezida w'ubufaransa emmanuel macron yavuze ko ubufaransa atari bwo bwatumye abisha abatutsi babikora n'ubwo yemera ko igihugu cye ntacyo cyakoze macron yavuze ko ubufaransa bwimye amatwi u rwanda ubwo jenoside yatangiraga na nyuma yo kubimenya ntibwaha agaciro ingaruka zayo gusa umukuru w'ubufaransa yijejwe u rwanda ko gufata abakekwaho uruhare bizakomeza perezida macron yanasubije umunyamakuru wari umubajije niba madamu adgata kanziga umugore wa nyakwigendera perezida juvenal habyarimana nawe ukekwaho uruhare muri jenoside azafatwa koherezwa mu rwanda yamusubije ko atavuga kuri buri muntu ku giti cye yagize ati Je ne vais pas parler de cas particulier parce que justement, il ne m'appartient pas de faire le travail qui d'abord procède de la justice.
Sinavuga ku kibazo nyirizina ku buryo bwihariye kuko si akazi kanjye mbere na mbere gukora ibikwiriye gukorwa n'ubutabera ariko twe icya mbere twiyemeje nk'abakuru b'ibihugu ni ugukora ibishoboka byose tukagira ubufatanye mu by'ubutabera ubutabera bukarushaho kuba bwiza icya kabiri ni ugushyiraho inzego z'ubutegetsi zirebana no gushyira ukuri ahagaragara haba guhererekanya abakekwaho ibyaha n'ibirebana n'uruhare rw'ubucamanza niharamuka hari ibikenewe ko za guverinoma zihindura twiteguye kubikora
urugendo rwa perezida w'ubufaransa rwashimishije abatari bake barimo madamu mugiraneza sumta umwanditsi w'ibitabo akaba yaranabaye mu gihugu cy'ubufaransa imyaka myinshi nashimye ko yabanje gusura memoriyari yafata ijambo akarifata ahereye ku mugani w'ikinyarwanda ijoro ribarwa riraye icyakora nongeye nshima ko yavuze uburemere n'ubukana bwa jenoside akatwibutsa ko atari ikintu umuntu atambukaho akemera kwibuka ko byubakwa bikagira igihe ageza avuga ibintu byinshi ngewe ririya jambo naryo narishimye yewe navuga kimwe n'abandi bambanjirije ari abakuru ari n'abato ko ijambo yavuze biba bifite agaciro gasumba ibyo kuza ngo amanike amaboko avuge ngo musabye imbabazi wenda za nyirarureshwa ijambo rya macron ryanishimiwe na perezida paul kagame w'u rwanda wavuze ko intambwe yatewe na perezida macron ishimishije ashingiye ku myumvire ye y'uko ibintu bigomba guhinduka amushimira ku ijambo ryuje ukuri yavugiye mu rwibutso rwa jenoside rwa kigali ruri ku gisozi mukuru w'u rwanda yavuze ko macron ari umuntu wiyemeje gukora impinduka kandi ko urugendo yakoreye mu rwanda rureba ahazaza aho kuba ahahise perezida kagame asobanura ko yishimiye aho umubano w'ibihugu byombi ugeze nanone ikibazo uko gikomeye nk'icyacu ntabwo ugera aho ukibonera igisubizo ku buryo biba ijana ku ijana ko buri wese akibona nk'undi ariko ibyo ntibibuza abantu gutera imbere gutera imbere rero cyane cyane dushingiye ku kuri kandi ngira ngo ukuri niko kwasohotse mu byaganiriwe cyangwa mu byagiye bivugwa no mu byagezweho uko kuri gufasha abantu kumva uburemere bw'ibibazo bafite ndetse bibafasha ushobora gutera imbere n'igihe haba hari ibyo bibazo biremereye gutyo abanyarwanda rero bizera ko ku bwabo hari byinshi bamaze kugeraho ariko hari n'ibindi byinshi byagerwaho cyangwa bigenda bigerwaho kubera ko u rwanda rufatanya n'abandi ibindi bihugu nk'ubufaransa uyu munsi perezida faransa watusuye kuza kwe byari bifite isano n'ayo mateka byavuzwe byavuzwe ku mugaragaro ariko ndibwira ko bidufasha twese nk'abanyarwanda gutera indi ntambwe ndende perezida macron yavuze ko yazaniye u rwanda inkingo za covid cumi n'icyenda zisaga ibihumbi ijana ndetse hasinywe n'amasezerano arimo impano hagati y'u rwanda n'ubufaransa perezida macron abaye perezida w'ubufaransa usuye urwibutso rwa jenoside ruri ku gisozi mu mujyi wa kigali mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nicolas sarkozy wayoboraga ubufaransa nawe yaje mu rwanda yemera ko igihugu cye cyakoze amakosa kinitwara nk'impumyi mu byaberaga mu rwanda icyakora perezida sarkozy ntabwo we yemeye ko igihugu cye gifite uruhare muri jenoside jenoside asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi urakenuye tukivuga ku rugendo rwa perezida w'ubufaransa emmanuel macron mu rwanda mugenzi wacu tim harris ishimwe yabajije faustin twagiramungu yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u rwanda akaba n'umwe mu batavuga rumwe na leta y'ico gihugu uko yabonye urugendo rwa perezida macron uko twakira urugendo rwa perezida w'ubufaransa mu rwanda kugira ngo twabigaragaje mu itangazo twakoze itariki ya makumyabiri na gatanu nuko rero twarwakiriye kandi iryo tangazo rirasobanura twe twagaragaje ko perezida w'ubufaransa kuba yaje gusura u rwanda kuri twe twabonye ko ari urw'ututsi ku mahame agenga leta y'ubufaransa yewe nta nubwo ari amahame ari agenga gusa leta y'ubufaransa ni amahame agenga n'igihugu kigendera ku mategeko muri rusange nguko rero uko twakiriye urugendo rwa perezida macron dusanga none ari urugendo rutavuga ko macron yaje aje mu nyungu za leta y'ubufaransa ahubwo bisa nk'aho hari inyungu macron yifitiye ubwe hano mu rwanda afitanye n'ubutegetsi bw'u rwanda buyobowe na fpr izo nyungu uvuga ni inyungu bwoko ki
inyungu zo ziragaragara kuko niba leta ya macron ihaguruka ikavuga ko yamagana abategetsi b'abanyagitugu yarangiza akaza agasangira akishimana n'ubutegetsi bwo mu rwanda bivuze neza ko ari ubutegetsi bw'abanyagitugu ibyo bigaragara ko hari ikintu kirimo nawe twavuye kuri macron hari abanyagitugu beza hakaba n'abanyagitugu babi abanyagitugu beza rero ni bande ni abangaba yaje kureba kuganira nabo
reka nkubaze ikibazo cya kabiri unsubiza amagambo make kubera ko iminota yadushiranye ikibazo cyo gusaba imbabazi niyo ngingo nyamukuru umuryango ibuka na leta y'u rwanda bakunze kwibutsa ubufaransa kuri mwe imbabazi zivuze iki hagati y'ubufaransa n'u rwanda rega nari babiri byo gusaba imbabazi kugira ngo ni ukutagerageza no gushaka gusubiza ibibazo byabaye n'ikiya gihita mirongo cyenda na kane twe muri pes imberakuri na mugenzi wanjye twafatanyije gukora ririya tangazo dusanga icyo leta ya makuru yagombye gukora ni ukubanza kumva impamvu mu rwanda habaye impamvu mu rwanda habaye jenoside ni uko habaye kwirengagiza iriya twita uburenganzira buzima muntu impamvu mu rwanda habaye jenoside ni uko hatabayeho igihugu kigendera ku mategeko izo mpamvu rero n'ubu ziracyahari kugira ngo rero birazanye byo kuvuga ngo barahakana imbabazi bajya bate oya ibabanze bumve ikibazo cyateye u rwanda haba jenoside
ndagushimiye cyane metre ntaganda ku kiganiro wemeye guha ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye agezeho mu karere k'ibiyaga bigari leta y'u burundi yarayemeje ko umupaka wa gatumba uzico gihugu na repubulika ya demokarasi ya kongo wari wugawe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri biturutse ku kiza ca covid ya cumi n'icenda uzokugurwa ku munsi wa kabiri w'indwi iza ni inkuru ya mugenzi wacu desire hatungimana umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu arongoye umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya ikiza cya covid-19 w'amagara y'abantu icegera muri uwo mugwi umushikiranganji wo kwivuna abansi w'ikigega ca leta wo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira ku muhingamo w'uno wa kane bari bagiye mu gatumba mu ntara ya bujumbura ku mupaka uburundi buhana na repubulika ya demokarasi ya kongo bagiye kwirabira aho ibikorwa vyo kubaka inzu izohera ipimirwamwo ingenzi covid-19 bigeze basanze ibikorwa biri ku rugero rushimishije ariko guca bapfundika ko uwo mupaka uzokugurugwa abarundi n'abanyekongo bagasubira kugenderanirana rero twasanze izo nyubakwa zikwije ibisabwa bizofasha kugira ngo tworohereze abakongomani baza ngaha cyangwa abarundi baja muri kongo rero twaciye tubona yuko kiciyumviro e, twogishyira no ku yandi e, maposite frontalier mugina e, hamwe n'ikobero kugira ngo haje inyubakwa zirama murazi yuko hahitiye imvura nyinshi amahema araguruka kononekara ibi rero twabonye yuko ari ibintu byiza twoshyira no ku yandi maposite frontalier reka mbere no ku kibuga cy'indege kugira ngo ibintu bigume bigenda neza twizera neza yuko itariki imwe uyu mupaka uzoba wuguruye kugira ngo ibintu bigende neza muganga ndikumana yamenyesheje ko aho kuri uwo mupaka ingenzi zizohora zikorerwa ibipimo vya covid-19 vyihuta navyo bigashobora kumara hagati y'iminota 15 na 20 kugira uwapimwa ahabwe inyishu amenyesha ko iyo nzu ishobora kwakira rimwe abantu mirongo itandatu bazohora bapimwa bagaheza bakabisikanya n'abandi inyuma y'icyo kiringo cyo kurindira inyishu kubona rero umupaka wa gatumba ugiye kugurugwa vyanezereje abanyagihugu baho mu gatumba be n'abadandaza muri rusange basanzwe bawukoresha turabyishimiye cyane kuba bazugura umupaka kubera ni umupaka ufasha abantu benshi ingenzi nyinshi baba abakongomani cyangwa abarundi tuvyiteze neza cyane twiteze nk'abadandaza kuronka ibicuruza cyo kujabukana ibicuruza vyoroshe kubona ivyo waranguye c'ivyo ushoye iyo bigiye amahoro nicyo cya mbere cyiza twiteze twebwe nk'abantu bato bato tuvyakira neza tugiye kunguka ubuzima bwacu bwira bubandanya kandi bwari bwarahagaze iyo twaragize ikibazo cyane cyane kuri twebwe abantu bato batwo twabuze icyo twifashisha mu buzima ubuzima bwarahagaze ubuzima bw'ibibondo burahagarara iyo ngingo ni nziza cyane rwose turakengurutse cyane turabye igihe cyari kihaciye tutajabuka mu gihugu kibanyi abagenzi n'inshuti natwe twari dukora urudandazo biratugora cyane kugira ngo turonke ibintu tubashimiye cyane rwose iyo ngingo urongoye ishyirahamwe ry'abadandaza ndengambibe arashimira leta yitaho abirongoye agasaba abadandaza basangiye umwuga kuzubahiriza ibisabwa na leta uno munsi rero iyi ngingo yafashwe irahimbaye cyane ku badandaza hamwe ndetse no ku basanzwe bakoresha izo mbibe zo mu kwari zibiri ariko kandi twabahanura yuko n'ubwo iyo ngingo yafashwe rushiza gukurikiza ingingo zisabwa na leta na cyane cyane nimba basaba kwipimisha bakipimisha ibyo basaba byose kugira ngo bikingire iki kiza cya kovide cyabaye akaranda ku isi yose bakabikurikiza kuri uwo mupaka wa gatumba umushikiranganji tade ndikumana yamenyesheje ko igihe hugagwa mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri haca ku munsi ku munsi abantu bari hagati y'ibihumbi bitanu na cumi desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana urakenuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubuyobozi bw'intara ya kivu ya ruguru bwaraye buvanye mu mihana abanyagihugu baharurwa mu bihumbi basabwe gukinjura kubera ibirunga bishobora gusubira gucira umwanya n'umwanya inkuru irambuye na jean baptiste ndabananiye ari mu rwanda abaturage b'uduce twa Goma, Majengo, Mabanga Nord, Mabanga Sud, Virunga, Bujovu, Kahembe, Mapendo, Murara na Lokaritier Le Volcan bazindutse bava muri utwo duce mu gitondo cya kare kuri uyu wa kane nk'uko bari bamaze kubisabwa n'ubuyobozi. Ndima yavuze ko abahanga b'ubumenyi bwo mu nda y'isi ku ruhande rwa Kongo batangaje ko ikirunga cya Nyiragongo gishobora kurukira ku butaka bw'utwo duce no munsi y'ikiyaga cya Kivu. Ndima yatangarije abaturage ati Les données actuelles de la sismicité amakuru dufite ubu y'imitingito ya hato na hato iyangirika cyangwa isatagurika ry'ubutaka yerekana ko igikoma cya maguma kiri munsi y'umujyi wa goma ndetse kigakomeza no munsi y'ikiyaga cya kivu kuri ubu ntawakwemeza ko ikirunga kitarukira ku butaka bwa goma cyangwa munsi y'icyo kiyaga bishobora kuba vuba cyane kandi nta kimenyetso namba cy'integuza kibanje kubaho ibindi byago byakwiyongeraho ni ibijyanye no guhura kw'icyo gikoma n'amazi y'iki ikiyaga cya kivu ndima yatangaje ko iki gikoma gihuye n'amazi ya kivu byabyara ikiza karundura kidakunze kubaho icyo kiza ni uko umwuka mubi wa gazi karubonike ushobora guhita ucucumuka mu mazi ugakora igicu cy'umwuka kikica abantu amatungo n'inyamaswa zo mu gasozi ibi nibyo byabaye mu kiyaga cya nyosi muri kameruni mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatandatu ikinyamakuru lofigaro cyo mu bufaransa cyanditse ko ikigo cya goma gikurikiranira hafi ibijyanye n'ibirunga giherutse gutangaza ko imyuka ibiri mu gikoma cy'ikirunga cyane cyane gazi karubonike yivanze n'amazi ya kivu yazamuka ikaniga ibiremwa byose biri iruhande rwa kivu ku ruhande rw'u rwanda na kongo ko habaho ibihumbi byinshi by'abapfa ibimenyetso ubuyobozi bw'intara ya kivu y'amajyaruguru bwashingiyeho mu kwimura abo baturage birasa n'iby'abanyarubavu bamwe babwiye ijwi ry'amerika impungenge zo zirahari kuko isaha ku isaha gishobora kuzamukira ahantu tutazi muri uyu mujyi wa gisenyi iyo mitutu we warayibonye irahari ni yagiye yibuyasa mu muhanda niba hagenda hasaduka biri guca bigenda bikatira imihanda bizamuka binuka mbese urukumva bimeze nk'ibintu bimeze nk'ibividanje niko natwe turi kubitekereza ko bigomba kuduturikiraho ha hantu hasadutse umukingo turi gukunda gukubitira cyane haye kuvamo umwuka uri kunuka neza neza nka wa mwuka wa cya gikoma cya maguma bibiri na kabiri nigiriye igoma niboneye maguma kunuka ndakuzi cyakoze mu ijambo ndima yagejeje ku baturage ntibyumvikanye niba uwo mwuka nawo waba uri mu bimenyetso byashingiweho gusa jafari tubanambazi yatubwiye kuri uyu wa gatatu ko hari umuntu baziranye wo muri kongo wamubwiye ko uyu mwuka ari ikimenyetso gikomeye cy'uko ikirunga cyaruka aho wumvikanye isaha iyo ari yo yose namweretse ukuntu iwacu bimeze ahita anyohereza ko ibyo iwabo byagenze zaravuga ati murebye nabi aho hantu hashobora kuvamo umuriro gusa kuri uyu wa gatatu alain joseph ntenge umukozi w'ikigo gishinzwe mine peteroli na gaze mu rwanda ushinzwe ubushakashatsi ku buzima bwo mu nda y'isi uri no mu bushakashatsi kuri iri ruka ry'iki kirunga cya nyiragongo yateye utwatsi by'uwo mwuka anavuga ko nta igikoma cy'ikirunga cyahurira n'umwuka wa metani uri mu kivu muhumuriza abaturage ko nta kibazo kiragaragara cy'imyuka isohokamo kandi na bagenzi bacu bo muri kongo bo mu kigo cyitwa oveje tuvugana ntabyo baratubwira iyo ni anomari twahita tubwirana twembi iki kiyaga cyacu gaze dufite ntabwo iri hano hejuru iri mu bujyakuzimu buhagije ni kure buriya iyi rake kivu ahantu hose ntabwo harimo iriya gaze iki kirunga aho cyamanukira ntabwo ariho hari iyo gaze ubu nonaha ibyo aba banyarubavu barimo hussein habyarimana noel bayijahe na tubanambazi bavuganye n'ijwi rya amerika kuri uyu wa kane ntibabyemera na gato barakurikirana uko mbavuze ntabwo ndi kwemeranya nawe kuko urabona nanone n'ikingito turacyayumva abantu barimo barahunga ntabwo bahunga ubusa kandi ikindi ntabwo leta ihagarara mu muhanda ngo irabwire ngo ngaho musubireyo nta kibazo none ubwo ibyo ngibyo byaha bishatse kuvuga iki ntabwo tubyumva neza ko niba guverinoma ya kongo nayo ibona ko ikibazo gihari abakongomani bo bababwiye ati bahunge abanyagisenyi baboneraho ariko mu by'ukuri mu minsi ibiri cyangwa itatu nta muntu aba usigaye muri uyu munsi abantu bahasize bari guhunga uwo nguwo ndi kontereye cyane nta kuntu nambwira ngo nta kibazo abasiyantisite bigoma bivugiye yuko baha uburenganzira abaturage babatumye bahunge iyo umbwira nta kibazo rero njye sinzi nta kibazo cyo none aba banyagisenyi bose bahunga bari kujyahe guverineri wa kivu ya ruguru ndima yasabye abaturage b'utwo duce guhungira ahitwa sake muri kongo gusa abatuye mu mujyi wa rubavu ku ruhande rw'u rwanda barimo kwakira abaturanyi babo bahunga kongo kuri uyu wa kane jean batiste ndabaraniye ijwi ry'amerika i rubavu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turaba duhana agahindukira ariko imbere yo kugahana reka tubanze dusubire gati kigali mu rwanda aho ayandi ma ekipe abiri azokina kimwe ca kabiri co gusozera irushanwa rya basketball africa league yaraye amenyekanye umenyesha makuru wacu jean claude munyandinda adukurikiranirana hagufi ivyino mikino ibandanya kubera kigali arena
ikipe ya patriot basketball club yaraye yanditse amateka ubwo yinjiraga mu makipe ane agomba guhatana muri kimwe cya kabiri kirangiza mu irushanwa rya basketball africa league ririmo kubera mu rwanda mu mukino wabaye mu ijoro ryakeye iyi kipe ihagarariye u rwanda yasezereye mu buryo bugoranye ikipe ya ferroviario de maputo yo muri mozambique muri kimwe cya kane kirangiza abasore b'umutoza alan major bakunze kugenda imbere ya ferroviario mu duce tubanza tw'umukino ariko bigeze mu gace ka gatatu ibintu bihindura isura abakinnyi nka ajehibaru mik kabongo alvaro masa ku studio mu mucate bafatanyije na bagenzi babo bigaranzura Patriot Basketball Club igikuba kiracika mu banyarwanda umukino uri hafi kurangira nibwo abakinnyi ba Patriot bagerageje kwikamata hanyuma Kenny Gasana Dieudonne Nizeye Brandon Costina Aristide Mugabe na bagenzi babo bagaragaza ubunararibonye umukino urangira Patriot Basketball Club itsinze Ferroviario amanota 73 kuri 71 iyi ntsinzi yavuye mu menyo ya rubamba ni umusaruro wo gushyira hamwe nk'uko aba bakinnyi ba Patriot Basketball Club bakomeje kubigaragaza bagaragaza muri irushanwa rya bal urebye ikipe nka patriot ukuntu bamaze iminsi bitegura bari mu rugo bitoye neza kabisa nishimiye cyane kureba umukinnyi kosna nka keni gasana murabizi ko keni iyo ari gukina ikipe iyo ari yo yose mu rwanda iyo ari patriot cyangwa ikipe national niwe mukinnyi baha umupira cyane sometimes abafite pressure ariko yakinye n'abandi bakinnyi seda gaston gaston yakinye neza na steven haguma intwari bakinye nka ikipe kandi umutoza Alan Meja nibyo yashakaga.
Indi kipe yakatishije itike ya demi finale kuri wa kane ni US Monastir yo muri Tunisia yakuyemo AS Douane yo muri Senegal yitsinze bitayigoye amanota 86 kuri 62. Ejo bundi kwa gatatu amakipe yari yatsindiye kujya muri kimwe cya kabiri kirangiza ni Zamalek yo mu Misiri yakuyemo Forces Armées Police yo muri Kameruni na Petro de Rwanda yo muri Angola yasezereye AS Sale yo muri Maroc. Imikino ya demi finale izaba ejo kuwa gatandatu aho Zamalek izumva ni mitsi na Petro de Rwanda Rwanda hanyuma Patriot Basketball Club igacakirana na US Monastir. Uyu mukino muzawukurikira uko wakabaye kuri radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
radiyo y'ijwi rya amerika i washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kino gitondo byari biremeshejwe na jwe diana ninahazwe etienne karekezi niwe yaraduhagarikiye dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryabyo muri bo harimo fasile gebehu yabyegeranije ku izina rya bagenzi bacu bose rero tubikibanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha turongera mu yandi makuru ari imbere
ibyansi n'amata beya